radiyo mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nanjye venuste nishimiye imana ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abana bashakisha ababyeyi ababyeyi bashakisha abana babo cyangwa se abana baburanye n'ababyeyi babo muri kino kiganiro turaha umwanya uhagije agasaro kabonetse mugume ku maradiyo yanyu mwumve ko uwanyu mushakisha dutangaza ko twamubonye
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umusore umaze imyaka makumyabiri n'irindwi atandukanye na se witwaga pascal nzembayire yari azwi cyane ku izina rya hakurimari ntiyigeze amumenya ariko ntiyahwemye kumushakisha kugeza ageze ku ijwi rya amerika yatubwiye ko se yakomokaga ahahoze ari komini kivuye muri serire ya gatengerane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itatu nibwo yagiye gushaka akazi muri komini ya gikoro mu karere ka gasabo y'ubu nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine barahunze bagera i rwamagana ariko intambara icogoye hakora imari yasubiye muri kivuye ntiyagaruka umwana yashize afite umwaka umwe ubu afite imyaka makumyabiri n'umunani yitwa uri mu benshi benjamin atuye mu karere ka rwamagana mu kagari ka bihembe umudugudu wa butare mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda ahahoze ari komini bicumbi hano mu kiganiro agasaro kaburaga yabwiye ijambo papa we papa nkunda ngukunda ntarigeze nkubona usibye kukumva no kwibona ku isura barambura nkuta nkawe pe ariko ni ukuri ndabonetse nk'uboye byanshimisha kurenza uko ubitekereza sinzi ikibazo wagize wagize usize isezerano ko uzagaruka kutureba niba bitarakugendekeye neza cyangwa waragize ibindi bintu bituma utagaruka inyuma ndakumenyesha ko ndiho narakuze ubu ndi umupapa nk'uko nawe wabaye umupapa mfite umwana n'umudamu ariko mu buzima bwanjye sinigeze mvuga ngo izina papa nshengurwa no kumva umwana ampamagara papa ntarabashije ngewe kurihamagara anezezwa nuko ndi papa pe ariko ntasubiza amaso inyuma ko ntigeze mvuga papa nkumva binteye agahinda ndamutse nk'ubuntu nzakwita papa umunsi nzakubona nzakwita umubyeyi umunsi nzakubona ndagutegereje kandi mfite icyizere ko nzakubona nagerageje kuza i kigali ngira ngo wenda niho mpuzamahanga mu rwanda ngira ngo nzakubona ariko kigali nasanze ari kigali ngari sinabasha kukubona ariko aho uri hose iyi radiyo yumva na bose ku isi hose ntuzanyumva uzamenye ko ngutegereje na mama ariho ajya kumbwira akakunyibutsa akambwira ati turasa nanjye nkagira icyizere nakwibona isura nkabona ndi wowe ndimo n'umwana wawe ndagukunda nzakubona ntangire mvuge papa ku myaka makumyabiri n'umunani sinzi mvuga ijambo papa ariko mfashije ukaba unyumva wazamenya ko ngukunda kandi heza uri mu benshi benjamin ati radiyo ijwi ry'amerika yumvikana hose ntihazabura uzumva impuruza yanjye akamenya data uwa mbere wumvise agahita ahamagara ijwi ry'amerika i kigali ni arikade tuyishimire ni umurezi mu mashuri abanza mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka gicumbi mu murenge wa kageyo yatubwiye ko yumvise itangazo kandi ko pascal nzembayire amuzi kuva bakiri bato nk'uko bisanzwe mu buzima bwa buri munsi nkunda kumva ijwi rya amerika by'umwihariko mu kiganiro agasaro kaburaga naje kumva itangazo ry'umwana washakishaga umuryango avuga ko yari atuye mu cyahoze ari perefegitura muri komine ya kivuye perefegitura ya byumba komine ya kivuye serire ya gatengerane kandi nanjye nsanga ariho n'uruka numva hari icyo nakora mu buryo bwo kugira ngo muhuze n'umuryango wiwe kuko ko nasanze mbazi nsanga ari abo ndetse nko mu muryango muri ako gace nakurira
none se uyu pascal nzembayire bitaga hakurimari nawe uramuzi neza ni ukuvuga ko zimbayire uwo nguwo ndamuzi ndamuzi kera gusa ku bw'amahirwe make ntabwo agihari n'igihe yapfiriye ndatekereza ko mbyibuka ndamuzi cyane yitabye imana ryari ngerekereje ni nka bibiri na cumi na rimwe hagati ya bibiri na cumi na rimwe na cumi na gatatu aho ngaho
yari agituye aho ngaho igatengerane niho yari atuye mwigeze se mumenya ko yari afite umwana ashobora kuba yari asize i kigali aho yigeze kujya gushaka akazi ku ruhande rwanjye yenda ayo makuru ntayo nari nzi gusa nyimara kumva icyo kiganiro n'abashize gukurikirana baza muri famiye amaze kubaza icyo wabo yambwiye ko bari bazi ko rero ngo yari afite umwana i kigali gusa ko nyuma y'intambara batongeye kubonana ubwo bahita bagira amatsiko yo kumenya yuko bamumenya ari nabwo bakomeje kumbwira ko nakomeza gukurikirana nka bakareba ukuntu bazahura arikade tuyishimire urakoze cyane kandi ndaza kugarukaho kugira ngo umfashe dushobore kubwira twembi ndetse n'umuryango we uyu mwana benjamin uri mu benshi washakishaga se ayo makuru mbwiye tuze kuyamubwira tumukomeza ngaho ukomere namwe murakoze cyane
agasaro kaburaga kabonetse
kuva ikiganiro agasaro kaburaga cyatangira dore hashize amezi umunani dushaka abantu tukababona abandi tukababura ariko ni ubwa mbere tumenye ko uwo twashakishaga yitabye imana nibajije cyane uko ndi bubwire iyo nkuru benjamin uri mu benshi wari umaze imyaka irenga makumyabiri ashaka papa we nibazaga uko ari bubyakire nta muri ruhande ngo umufate mu mugongo kubera ko nari namenye ko afite umuryango kandi umukunda nahisemo kuzimubwira zombi wamenye uwo muvugana oya ndabona ari nimero iripfutse
ni venuste nshimiyimana ku ijwi ry'amerika eee numva ijwi ari ryo ariko nari natinye kukuvuga
kubera icyo utinya kumvuga aravuga ngo ntaza guseba ataza atariho
oya ntabwo wari guseba nari nguhamagaye
yego kubera ko ndibwira ko ngufitiye amakuru arebana na papa wawe
yego
papa wawe hakora imari
yego amakuru ameze atya bimeze gute
uri mu benshi nagira ngo mbanze ngu- ngukomeze nagira ngo ngusabe kwihangana bikomeye Ah, kubera ko ngiye kuguha amakuru avanze n'ibyishimo ariko avanze mm, n'umubabaro Ah, kubera ko eh, papa wawe namenye amakuru ye nabonye umuryango we eh, aho utekereza ari niko yari ari ariko eh, amakuru nabonye ni uko eh, yitabye imana hashize imyaka mike ariko rero ntucike intege ukomere mpamvu nabanje kukubwira ko nifuza kugukomeza nkaguha amakuru eh, avanze n'ibyishimo n'umubabaro ayo ngayo ni amakuru mabi ameza ameza nakubwira ndagukomeza nkwihanganisha ariko ameza nakubwira ni uko eh, papa wawe eh, yasize barumuna bawe hari barumuna bawe bariho ah, kandi igishimishije ni uko umwe muri barumuna be ariwe so wanyu eh, akwibuka avuga yuko akuzi yuko yakubonye yego Eh, barakuzi barakuzi kuriho barabyumvise barababwira abantu bakuranye na papa wawe bahise bababwira yuko ari wowe barakumenya amakuru yawe yose uko papa wawe yaje eh, n'uko mwagendanye mukagirana eh, mugahungana mukajyana i rwamagana kaza kujya ku kureba ko byifasha avuga ati nzagaruka ariko ntabashe kugaruka kubera intambara nk'uko twabivugaga abo bose rero baramwibuka baramuzi nagira ngo nshake umwe uzi papa wawe neza wabonye papa wawe akura wamuherekeje hanyuma akubwira amakuru umubaze amakuru amwe nawe ushaka kumubaza ndetse ndanakomeza nshake basobanyu batuye yigatengerane kugira ngo nabo mushobore kuvugana bagukomeze tugiye guhamagara igatengerane nitugira imana biracamo dushobore kuvugana na arikade tuyishimire alo arikade tuyishimire ni venuste nshimimana hano ku ijwi ry'amerika ndimo ndakumva neza cyane arikade nagira ngo rero nagira ngo nguhuze na uri mu benshi uri mu benshi ni umuhungu wa hakorimari Um, nagira ngo uri mu benshi uranyumva
ndimo ndakumva Mm. hano rero ndi kumwe na mm, ndi kumwe na tuyishimire ni umuntu uzi papa wawe wamubonye abyiruka nagira ngo ngusabe eh, ari kandi tuyishimire usuhuze uyu mwana w'umuhungu benjamin uri mu benshi muri mu benshi ndagusuhuza cyane urema agatima nkubwira ko umuryango wawe hano eh, watubwiye mu gatengerane umuryango wawe urahari baraho ba data ba- bawe hari na bene so babiri baraye bavuka kuri papa wawe gusa bashobora kuba batarakubona kuko nabo ni bato Ah, gusa data wanyu tuvugana n'ubwo yavuze mu rurimi ru- rw'urukiga yambwiye ko ashobora kuba akuzi ukiri muto ukiri muto cyane gusa eh, na n'ubu ngubu ntabwo hari hashize igihe turi kutuvuganye arimo ambaza aho bigeze kuko nawe namubwiye ko numvise ikiganiro ijwi rya amerika mu kiganiro cy'agasaro kaburaga vuga ko wari urimo ushakisha umuryango gusa uri mu benshi papa wawe ndamuzi tubyiruka ah, gusa twe- kubw'amahirwe make ntabwo ubu ngubu agihari ariko ba data bawe barahari pe kandi baragushaka Eh, nibibamaho nibigenda neza tukabona kontakiti tuzajya tuganira kandi ukomeze ugire ibihe byiza wihangane ugire amahoro n'imigisha y'imana uri mu benshi wamwumvise uwo ni tuyishimire arikadi nawe wabyirukiye igatengerane Eh, hari icyo wifuza kumubwira icyo nashaka kugira ngo gusa n'abandi ndagushimiye kuba ni ubwa mbere wumvishe ni ngewe uri mu benshi wowe nakora imari n'abo ba data wacu uzabambwire ko ndabatashya nubwo ntarababona ntabwo njye bazi ariko ndabatahije n'abo barumuna banjye bose ndabashuhuje ndabakunze ndabakunze kuko nta murumuna wanjye nagiraga wo kuri data na mama ukuri ubu nashinzwe ko ndi ikinege ariko nshimishijwe no kumva mfite barumuna banjye nshimishijwe no kumva mfite data wacu nimba ari umwe nimba ari babiri bose biranshimishije cyane pe ariko nongera nshima imana y'ibi bintu binkoreye nubwo ibyishimo bivanze n'amarira ariko nta kundi ndashimira imana nisaba ngo izamumbera ijuru kuko abantu yarakoze kumbyara nubwo ngira amahirwe make sinzi ntimbashe kuzamubona ariko mwifurije ijuru rwose imana izamwakire mu bayo izamushyira ahera ndabimusabiye nk'umuhungu we mwana we gusa ibyo bigoye ariko nta kundi nzajya nireba menye ko akiriho yarasize ntabwo yapfuye yarasize sinzi nimba numvishe neza yavuze ati nimba niba ari umuntu abanjye yavuze nimba harimo agakobwa harimo ntabwo agakobwa nabyumvaga neza nibyo harimo Harimo umukobwa Mhm.
ni abantu mwe ni ubwa mbere mbonye mushiki wanjye mu buzima nta mushiki wanjye nigeze abe kwa data abe kwa mama ariko data impamvu nabimubwiye ni uko ntari mbazi ndagushimiye ndagushimiye munyamakuru ndagushimiye pe Mm.
iyo ufite ifoto ijya mu ijuru naguheraho nkayikata nkayiguhereza Oh.
ariko ni umwana w'umuntu ugasana kumwe umugisha umwana nzabyara akamusezeranyije nkamubwira izina ryawe Oh, urakoze cyane imana ikumbere umugisha nkamubwira izina ryawe twebwe ibyo kuzerano nanjye guhana urakoze cyane ndagushimiye kandi ukomere ibi ni ibihe bikomeye kuri wowe by'ibyishimo ariko bivanze n'umubabaro ariko ubutwari bwawe bubera abandi bana bakiri nkawe bangana nawe urugero muri abagabo ni mwebwe rwanda rw'ejo twishimire nawe hari icyo ushaka kubwira uyu mwana mushya mubonye mu muryango mu ni ukuvuga ko akimara kubona papa we mm, ise wabo azaba ameze nk'aho abonye papa we kuko nta n- ni ukuvuga ko bose barasaga ni ukumwifuriza kwihangana kandi akamuhereza n'ikaze mu muryango nta bindi namubwira rwose turamwiteguye
urakoze cyane urakoze cyane nawe twishimire ukomere Eh, murakoze kuba mwaje mu kiganiro agasaro kaburaga k'uyu munsi urakoze yego murakoze
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda Eh, turacyari ku nkuru ya benjamin uri mu benshi umaze kumenya ko papa we eh, ashakisha pascal nzembayire yitabye imana kugira ngo numve ko benjamin abonye umuryango we nyirizina nasabye kuvugana na se wabo Rwamanywa utuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Rubaya akagari ka Muguramo umudugudu wa Ngange mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda yego nakwifiriza urakomeye muzeye Rwamanywa ngaho ndakomeye ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika aha Eh, ni mu kiganiro agasaro kaburaga aha hari umwana w'umuhungu waduhamagaye ku cyumweru ari mu kiganiro witwa uri mu benshi uri mu benshi ndamuzi uramuzi yadusabye kumufasha kumenya se hakora imari ni murumuna wawe wamenye yuko uwo mwana ashakisha se eh, wabyakiriye ute E, nanjye se uwo mwana ndamuzi yari afite n'undi mu- murumuna we w'umukobwa yari imiryango y'abantu bane habonyeho umu- umuntu umwe gusa uhakura imari I- iyindi miryango y'abantu batatu ntitwayibonye mwari muzi se ko hakora imari eh, yari afite umwana yabyaye witwa uri mu benshi ndamuzi hari hariho n'undi murumuna we w'umukobwa wubu hamwe na nyina Mm.
niyo miryango yacu yatubuzeho Mm. ubu rero umwana ariho warabyumvise ari rwamagana eh, rwose amaze imyaka makumyabiri n'irindwi ashaka kumenya amakuru ya se amakuru ya se eh, ejo eh, tuyishimire yashushe n'uyambwira ambwira i- ibyabaye eh, umwana nawe twamubwiye amakuru eh, tumubwira uh, uko ibintu bimeze kandi yabyakiriye nari nifuje kubahuza mu- hano kugira ngo muganire muvugane ariko ibyuma ntabwo bi- bishoboye ku- turi kumvikana neza ngiye kongera ngerageze ndebe yuko namubona kugira ngo umusuhuze Eh, ura- Mm.
urabukoze ubidufashijemo Mm. uyu alo Oui.
uri mu benshi amakuru neza komera nizere ko washoboye kwiyakira nyuma y'amakuru twaraye tukugejejeho nta kundi niyakiriye Mm. ni ugukomeza ukiyakira ugakomera ukamusabira kandi kugira ngo imana imuhe iruhuko ridashira
nabikoze rwose imana nayo inyumve namusabiye iruhuko ridashira kandi izamushyira ahera rwose Mm. hanyuma nk'uko nabikwijeje rero nagira ngo nkubwire ko ah, nagerageje gushaka so wanyu rwa manywa wa wundi batubwiraga namubonye ari hano kuri telefone rwa manywa uwo nguwo rero ni umuhungu wawe uri mu benshi musuhuze uri mu benshi karame papa ndagusuhukije
ndakurikirije rwose mubyeyi muraho ariko murakomeye se turakomeye Eh. mama wawe muracyumvikana se Eh, mama turacyumvikana aracyariho aracyahari yego nyamara turashimishwe turashimishijwe kumenya uko muhari ariko turashaka kuzaduha amakuru meza tukazabonana wenda ariko na mama wawe birakwiriwe kuzamubona cyangwa akaduha amakuru meza yego nta kibazo nanjye nishimiye kubumva nanjye nejejwe n'uko nzababona rwose Eee.
Eh, turishimye cyane turishimye kandi twishimye n'izina ry'abantu benshi umuryango gurahari uri mu benshi karame uri mu benshi burishimye kubona bakumva ugihumeka yego murakoze nanjye nshimishijwe no kongera kubumva ni ubwa mbere mbumvishe ni ubwa mbere numvishe data wacu biranejeje kuko hari amasano ntigeze menya ntigeze numva muri ngeri ko ndumva nishimye pe ndanezerewe cyane njye nigeze kuza aho aho ari aho mwavu aho wavukire aho wavukiye aho murumuna wanjye yari atuye afi- agitunze nyoko yego
hari kera mbere y'intambara Mm. nanjye mama nabimubajije arabimbwira ngo waje ndi umwana mutoya ndi uruhinja ariko mubajije izina ryawe arambwira ngo yararyibagiwe ariko ngo arabyibuka ko Yararyibagiwe.
waje pe Eh, yararyibagiwe njye narahaje rwose rwose murakoze ahubwo mwakoze neza kutuvugisha ahubwo muza- mwakoze neza no kutwereka iyo miryango yacu ahubwo muzakomeze mudushiriremo imbaraga tuzamenyekane neza yego namwe murakoze rwose mukomere kandi mu- muzakire neza umuhungu wanyu uri mu benshi biradushimishije yuko mwarimu mutegereje kandi ko mushaka kumenya undi muryango wose wasizwe na na murumuna wawe eh, Hakorimari ubwo ni ikintu cyiza gikomeye duhuje imiryango hano ku ijwi rya Amerika tubifurije kuramba yego murakoze rwose nagira ngo uri mu benshi nawe agusezereho asuhuze n'abantu bari aho ngaho igatengerane igatengerane niho papa we amusiga yamubwiye yuko asubiye yabwiye umugore ko asubiye igatengerane Ah, uri mu benshi suhuza bigatengerane bene wanyu hanyuma eh, duhe abandi ijambo mu kiganiro agasaro kaburaga murakoze ndabashuhuje mwese umuryango wanjye ntarabona abo muzehe rwamanwa ndagushuhuje kandi ndanagushimiye kuba mwumvishe nshimira n'imana y'ibi bintu inkoreye mu buzima ni ubwa mbere ndari nasinziriye kubera inkuru numvishe nziza kubera kwirwa nyitegereza ndaranitekereza nibaza nimba ari byo ariko ubu nimpamo bwose ndongeye mbonye umuryango data wacu ndamwumvishe biranshimishije pe ndabashoboje muzehe ndabashoboje nabo muri kumwe bose n'umuryango wanjye wose turakwikirije n'uwo mukecuru n'uwo mukecuru mukandori nawe umunsuhukirize rwose n'umugeraho musuhuze ndamusuhuza kandi nanamugushimira rwose urakoze kuba uduhaye uyu mwanya n'iyi radiyo rwose ndayishimiye pe noneho ko icyo nasaba ni uko wenda yazagerageza iyi radiyo ikaduhuza ikaduha uko twabonana byose irabishoboye kandi ndanagushimiye wa munyamakuru we imana izaguha umugisha twebwe abana b'abantu ntacyo twabona tuguha urakoze urakoze Mu- mu gihe aka gasaro kakivuga rwose nakundaga kukumva niherereye kuko ahanini nari- nariraga bitewe n'agahinda k'abana batagira ababyeyi bababuze nkiherera nkarira kugira hatagira unseka ndira n'umugabo ariko ubu rwose nshishikariza n'abantu bose ko batega amatwi ijwi rya amerika ni inshuti yewe ihuza abantu kandi irabishoboye yewe humura rwose humura humura ufiteho umuryango munini ndetse murakoze murakoze rwose imana ibahe kuramba ibahe kuramba imyaka magana na magana kugeza igihe tuzabonanira nkaguhobera muzehe rwose ni wowe papa ubwo ni wowe papa usigaye rwose ndagushimiye yewe urakoze urakoze ariko nu- nu- ntubirambiranye cyane kuba uri wihere kandi ngo ubirambiranye cyane uzabishyiremo imbaraga vuba vuba ndabona nanjye ndashaje ndi hafi no kugenda muze humura humura mu kanya gatoya mu minota ibiri mu minota ibiri murahita muvugana ngiye kumuha nimero aho ngaho uri uhagume ugume kuri iyo telefoni ngiye guha nimero zawe uri mu benshi ahita aguhamagara hanyuma muvugane ugume aho ngaho uri igatengerane mukomeze mwumve ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga mutegereje yuko uvugana n'umuhungu wawe ngaho rero mukomere kandi mugire umunsi mwiza murakoze murakoze murakoze
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
mu kiganiro agasaro kaburaga giheruka mwumvise uwitwa david hitimana utuye mu karere ka rurindo umurenge wa shyorongi akagari ka kijabagwe umudugudu wa gasheke arangisha mubyara we avuga ko bakinaga bakishima mubyara we witwa ingabire vanessa atubwira ko ashobora kuba ari mu bubirigi ni ukuvuga ngo ngewe nari ndimaranye igihe kinini kuko muri bibiri na cumi ya- yaraje ntitwabonana Eh, kubera ko mbere akiri akana gatoya afite mirongo icyenda na gatanu yari afite nk'umwaka n'igice ndibuka nibwo twajyaga dukuye bajyaga bakunda kuza mu rugo iwacu tugakina ariko aho tubaye nk'aba- nk'abamuburira yara- yarambutse yaragiye mu mahanga nyine nibwo nagumije kumva mvuga se uyu mwana tuzamubona dute tuzamubona dute nkabura ahantu nabicisha nkumva na ya matangazo yahitaga kuri radiyo rwanda ya serivisi ariko nka- nkumva nta- ntabwo uburyo nabona nabikoramo kubera ko nanjye navuga ko nari nkiri muto ariko ejo bundi aho numvishije agasaro kabuze numva uburyo ki abandi bahura n'ababo ndavuga nti ariko uwagerageza uwagerageza nkareba ko byakunda nibwo nasacinze amazina yawe kuri facebook ngira amahirwe mbona ndakubonye nibwo nakwandikiraga Eh, rya- rya zina rindi rya mama vanessa ndaryibutse yitwa mungwa murinde
agasaro kaburaga
amakuru ijwi ry'amerika yabonye ni uko vanessa ingabire ameze neza na mama we ni amahoro amakuru ni impamo ni amakuru twahawe na nyina wabo wa vanessa uri mu bubirigi waduhamagaye turaganira aduha ayo makuru hitimana rero eh, ushaka kumenya andi makuru ya vanessa ingabire wayahabwa na se wabo ndetse na ba nyirasenge bose bari aho mu rwanda mu murenge wa shyorongi
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona nabibasezeranije iki kiganiro ndagiharira abana abana mm, badakwiye gushavuzwa no kutabona ababyeyi babo kandi batarasabye kuvuka abana bafite urukundo rusendereye rubaha imbaraga zo kudahwema gushaka inkomoko uwitwa nigena purodieu yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine umubyeyi we yita se icyo gihe yari umuvugabutumwa amubyarana n'umukozi we ubu ashobora kuba ari muri leta zunze ubumwe za amerika nimwumve inkuru ya nigena uri i kigali mu karere ka gasabo akagari ka kagugu umudugudu wa muhororo naramuhamagaye ahita ambwira impamvu amaze iminsi ashaka mu kiganiro agasaro kaburaga ni agahinda kenshi gakomeye nagize kuva ndi umwana kugeza ubu ngubu ako gahindu gaterwa n'iki no kuba ntarabona papa kandi ariho ntabwo uramubona kandi ariho Mm.
ni iki kikubuza kubona papa wawe nta o- jewe ku giti cyanjye ntabwo na- namenya impamvu kuko abantu bafite aderese ziwe narazibatse banga kuzima ngira ikibazo ndavuga ntese ndahari ikintu yaba yarakoze cyatuma batama aderese ze mbaza mama arambwira ati nta kibazo yari afite Bon, nagerageje rero ku- kwegera famiye ya- yashatsemo ndagenda mbaka aderese zabo bazinyinnye mbura ukundi kuntu mbigenza Bon, numvise rero ikiganiro cyanyu cya- gasaro ka buraga nkomeza gushakisha mu gihe na- nateganyaga gushaka aderese zanyu neza telefone baba barayitwaye So, nongeye rero gushyikira kubona indi ni koko kongera gushaka amakonegisiyo nk'abashakisha gusa nakomeje kujya mbitekereza ubugenda nashakisha nshaka aba- aba- abantu uwo nshatse namusobanurira ukuntu ikibazo kimeze akambwira ati ibyo bintu biragoye ntabwo byapfa gukunda keretse wi- wi- wifashishije yenda nka nka croix rouge cyangwa hpr ariko nabyo ba- bambwira porosedire nza- na- na- nacamo n'ubuzima bwa buri munsi nkabona ni ikibazo
none se mu bushakashatsi bwawe wikoreye nk'umwana ushaka se eh, waje kumenya yuko aherereye hehe mu gihe ki- mu kihe gihugu igihugu arimo ba- nasha- narabajije bambwira- bambwira ko ari muri amerika ariko igihe yagendeye nabashije kubaza na mama arambwira ati yagiye nyuma y'intambara kuko mu ntambara yari umurundi Mhm, ari umurundi aza mu rwanda ari umupasiteri ku kibuye mhm, ngo ngo mama yagiyeyo nk'umu- nk'umukozi nyine wabo intambara ibaye rero barahunga bahungira muri congo mhm, amaze guhunga muri congo umugore yari afite n'umwana barapfa mhm,
agarutse mu rwanda aza ari kumwe n'undi mugore ari wo uwo nguwo bari kumwe na n'ubu ngubu mhm. none se wowe wavutse ryari Ngo ni ukuvuga ngo we yagiye nk'umukozi ntabwo bari barasezeranye mama wawe yari umukozi wa pasiteri Eh, ku kibuye eh, ku kibuye muri mu ba pesiteriyeni muri eglise presbyterienne Ah, uwo mupasiteri Eh.
yitwaga nde
bamwitaga imana iriho vena mani iriho venani wari umupasiteri akaba yari afite umukozi ari mama wawe eh, witwa nde
wifashije janine Mhm. muri mirongo icyenda na kane intambara iraba barahunga bajyana muri zayire umugore yari afite agwayo ariko ashaka undi urumva mama we ntabwo bahunganye muri kongo Mhm.
mama we yasigaye mu rwanda agiye rero mu guhunga mu kugaruka yagarukanye n'uwo mu- mu- mudamu wundi ba- babana muri amerika hanyuma se yaje guhura na mama wawe ate kugira ngo uvuke urumva nyine ni ni- na urumva ku na mama kubisobanurira byabaye nk'ibintu bimutera noza toroma mukuntu kuko nabimubajije maze gukura Mhm.
ubona ko ahungabanye biba n'ikibazo ariko mpitamo kwigendera ariko uburyo ba- ba- barunanye nyine nawe urabyumva yari umukozi wiwe
Mhm.
ngo inzira byanyuzemo nuko yaba- yari n'umukozi wiwe Mhm.
ni mu- ubwo niba barakundanye niba byaragenze gute ni uko ku- kumbyara gusa ajya kugenda ya- yasize yasize imyenda Mhm.
ya- ya- yazaga kumusura nyine mbere ataragenda Mhm.
amusigira n'imyenda eh, kuko ni nanjye mwana mukuru yari afite ni nanjye mwana w'umuhungu ni nawe uwo mwana w'umuhungu afite kugeza ubu ibyo ngibyo urabizi neza ndabizi neza ni nanjye mukuru ufite imyaka ingahe binama makumyabiri n'ibiri ni ukuvuga yuko muri mirongo cyenda na kane igihe bahungaga bajya muri zayire mama wawe agasigara mu rwanda yamusize atwite yego hanyuma agaruka mu rwanda yavuye mu rwanda ndashaka kuvuga ah, pasiteri maniriho venanti yavuye mu rwanda ariwe papa wawe nk'uko ubimbwira yavuye mu rwanda muhe mwaka mbona abashije kumu- kubaza mama amakuru y'igihe yagendeye ambwira ko atamenye igihe neza ariko yari nyuma y'intambara muri za mirongo icyenda na gatandatu gutyo
izina ryawe ni niyigena puhudiye urudi iryo zina baryiswe nande ni papa wawe wari ku ise ngo nanjye nagize amatsiko yo kumenya iryo zina kuko na ndi umuntu ushaka kumenya ibintu byinshi naramubajije mwese aya mazina ubundi ninde wayanyu ambwira ko ari we wayanyise ariko bitewe na situwasiyo yari arimo
iyo urebye ifoto yawe ukareba n'ifoto eh, y'uwo wita papa wawe eh, bakubwiye ko ari papa wawe usanga musa mbo ibyo nabyo nabigizeho ikibazo kuko na- naranabimubajije namambwira ko nta foto yiwe agifite Mm.
ariko arambwira ati nuzajya wireba ujye ubonamo papa wawe wibonamo papa wawe numva icyo kintu ngo kiranshimishije ariko ku rundi ruhande numva nanone mfite n'agahinda Mm.
kuba ngannye gutya nta- ntarahamagara papa Mhm.
numva mbese sinzi ni igikomere
Mm. ihangane niyigena ndakumva u- uri umwana wuje urukundo ushaka kumenya papa wawe Eh, kuko nari nzi amazina nakomeje gushakisha mbwiye mama nawe kuko nabibona ngo agerageza kubaza imiryango yashatsemo bamuzi atumye abandi bantu Mm.
bamubwira ko bashobora kuba barahinduye amazina Mhm.
kandi atakiri atakiri umupasiteri ni ukuvuga ngo yavuye mu rwanda atakiri umupasiteri intambara irangiye yabaye yari pasiteri imbere y'intambara muri mirongo icyenda na gatatu gutyo intambara i- agarutse ntabwo yongeye gukomeza ubukina agarutse mu rwanda ntabwo yakomeje kuba pasiteri Eh, nyuma y'intambara nyuma ya mirongo icyenda na ga- eh, na kane hanyuma agiye ava mu rwanda mwamenye ko yahavuye ajya muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko wabimbwiraga nicyo gihugu cyonyine agiyemo niyo makuru mfite ni nayo ba nyir'ubwite ba- ba- bavugana na n'umudamu wiwe kuko na nimero zabo njye naraziba- narazibase kugira ngo mbabaze neza Ba- barampisha ariko iwabo kwa kwa mama we we na papa we Mm.
bambwiye ko ariho bari keretse yenda niba barayimutse cyangwa yenda ari ari andi makuru bari- bashakaga kunyuma ariko nuko byari bimwe
niba barahinduye amazina amazina mashya bafite urayazi
yarumviye nyamenyana ari gukomeza amashakisha gusa bakundaga ku- mu rwanda bakundaga kumwita papazuzi Mhm.
bamwitiriraga umukobwa we yari afite na mama we bam- bamuhamagara mama we Na- umudamu we ngo yari inzobe ngo ntabwo muzi ariko ba- bambwiye ko yari umudamu w'inzobe
nigena porodiyo ndagushimiye rero ndagushimiye rwose ukomeze ugire ubwizige ugire ubumuntu ugire urukundo kandi ukomeze wizere wumve kandi ijwi ry'amerika ndabizeye kandi nzi neza ko imana izakora
tuzakora ibishoboka wihangane ukomeze
agasaro ka bulaga
agasaro ka bulaga
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef muri raporo yakoze mu mwaka wa bibiri na kane yatangaje ko abana bagera ku bihumbi magana atatu bishwe ibihumbi mirongo cyenda na bitanu bakagirwa imfubyi kuva intambara itangiye mu rwanda tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda kugeza irangiye mu kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine na nyuma yaho unicef yatangaje ko ababyeyi babo babaga barishwe abandi bafunzwe cyangwa se abandi barahunze igihugu bakaburana n'abana hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro ka buraga twakomeje kwakira abana bashakisha ababyeyi n'imiryango yabo ariko badafite aho bahera basa n'abasigaye heru heru urugero ni rukundo mwavita utuye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka ruhango umudugudu wa ruhango mwavita arashaka uwo ari we wese yakwita umuryango
ni papa ni mama niba haba hari n'abavandimwe nabo nkababona kuko nta n'umwe nzi ariko ikibazo yaba ari papa sinzi ukuntu yitwa yaba ari mama sinzi amazina ye sinzi ngo bavukaga hehe nagerageje no kujya mu kigo cy'imfubyi kabgayi ngo mbishakire ndeho ndewe nako nabona n'ikimenyetso na kimwe cyanyereka abo ari bo ndakibura bambwira ngo ko abantu bayoboraga icyo kigo icyo gihe bagiye nubwo ndi kubarangisha ariko ntabwo ntabwo nzi ngo bitwaga abande ntabwo nzi ngo bari batuye hehe
none mwabita rukundo niryo zina ryawe niryo umumama wagufashe ukurera kugeza n'ubu yaguhaye yigeze akubwira inkomoko yawe
nibyo nyewe nasanze nitwa nyinambwira ko nabyituwe mu kigo mu bipapuro bamuhaye byo mu kigo ariyo mazina yanjye yari ariho ariko nagerageje kujya mu kigo ngo ndebe koko ayo mazina hakajya haboneka rukundo byonyine mwazita ntibibonekeho by'ukuri nubwo binyuranye bitwa gutya ariko sinzi ngo niba ariyo mazina yanjye ya nyakuri ntabwo mbizi ifishi yawe baguhaye muri icyo kigo cy'i kabgayi yanditse ko wavutse byari mwabita
ifishi ya batisimu ya batisimu cyangwa akandi gapapuro kose kagaragaza igihe wavukiye nta na kamwe nta na kamwe mfite nta na kamwe narakabuze we yabashije kwivugira kari icyenda gatatu ariko agapapuro kose kaba kanditseho ibyo ngibyo ntabwo nkazi gusa hari mbere y'uko njya kuri uyu mumama hari umupapa wundi wabanje kunkura mu kigo cy'imfubyi ari nawe wasinyiye mu kigo nkeka ko ari we waba uzi ayo makuru yose y'agapapuro wenda kaba kanditseho igihe navukiye gusa nagerageje kumushaka ndamubura
amazina ye urayazi
nzi izina rimwe nzi ko yitwa havuga n'urugo rwe rutoya urugo rwe rukuru nyine aho twabaga nkura mu kigo nagiyeyo umugore we ndahamusanga ndamubaza umugore arambwira ngo ntabwo yabimenya ngo nzajye gushaka umugabo we gusa umugabo we nagerageje kumushaka ndamubura kuko ambwira ko yashatse undi mugore afite urundi rugo
ibyo ari byo byose ari aho ngaho mu rwanda
ari mu rwanda ari no mu ruhango ariko sindabasha kumugeraho ngo mubone tuvugane mwavita umuntu uri mu ruhango ruhango ndayizi nayibayemo aho waba uri hose ruhango kuyigenda ntabwo iruhije ku buryo havuga nawe arumva kino kiganiro ku ijwi rya amerika ndahamya yuko ari buze kukureba kugira ngo aguhe amakuru ukeneye ariko nawe niba ngombwa uze gushaka akanya kugira ngo ujye kumureba hanyuma aguhe amakuru kugira ngo tumenye neza igihe wavukiye iyo wirebye mwavita usanga uravuga ko wavutse mirongo icyenda na gatatu nibyo byanditse ariko wowe iyo wirebye nk'umukobwa ukireba igihagararo usanga iyo myaka baguha ariyo ufite ugereranyije usanga wakwiha nk'imyaka ingahe nka makumyabiri n'ine nka makumyabiri n'ine makumyabiri n'ine ubwo byaba bivuze yuko wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'irindwi hashize imyaka itatu mu rwanda habaye jenoside bivuga rero yuko ushobora kuba utaravutse mbere ya jenoside ahubwo ko wavutse nyuma yayo ibi ndimo ndabikubaza kugira ngo nimba hari n'umubyeyi waba warabuze umwana we wavutse muri mirongo icyenda na karindwi w'umukobwa witwaga rukundo agashyirwa mu kigo cy'imfubyi cy'ikabwayi ubu ngubu yaba abonye umukobwa we icyo nshaka kukubaza nta n'ukureba ngo avuge ati uyu mwana arasa na kanaka harimo n'abantu nyine wenda bambona bakavuga ati wowe ushobora kuba uri umukongomani cyangwa waravukiye nko muri congo nkabyakira gutya nyine kuko nta kimenyetso mba mbifitiye nta na gihamya mfite
nkavita wandikira ikiganiro agasaro ka buraga wavuze ko nk'uko nabivugaga bigitangira ko urangisha ababyeyi bawe ndetse n'abavandimwe bawe ntabwo ushidikanya ko ufite ababyeyi kandi ko ushobora kuba ufite n'abavandimwe ukaba wifuza kubabona burya mpora nizera ko iyo umuntu afite ubushakashaka be kenshi na kenshi haba hari ikintu kimuhamagara kimubwira kiti bashake bariho baramutse bariho bakaba bakumva barabwiwe kuriho ababyeyi nabo bakaba barabyaye umwana bakamwita rukundo cyangwa se bakamwita mwavita ariko impamvu zinyuranye zigatuma batagumana bagatandukana niba hari umwe muri bo uriho ukumva wamubwira iki muri amasegonda mirongo itatu dusigaranye namubwira ko mukunda kandi mushaka nubwo ntigeze mumenya ngira agahinda kenshi ko kumva ko ntigeze mba nka mama ntigeze ngira ababyeyi banjye nkaba ndiho nta n'abavandimwe mfite kandi wenda bashobora kuba bariho byanshimisha mubonye ngize uwo mbona yaba ari ababyeyi banjye yaba ari abavandimwe byanshimisha kuko muri nge murana agahinda ko kumva ko nta mubyeyi n'umwe ngira nta muvandimwe rimwe na rimwe ugasanga no muri sosiyete y'abantu mubana baricara bakakubwira ko wowe bagutoraguye mu ishyamba nta babyeyi ugira bikakubabaza mbe mbabonye byanshimisha
urakoze ariko unyemerere nkukomeze kandi nkubwire ko uwo mubyeyi wakureza agukunze na n'ubu mukaba mukiri kumwe ni umubyeyi imana yaguhaye nagira ngo uze kumusuhuriza kandi nkubwire yuko akubereye aho ababyeyi bawe batari niwe mubyeyi wawe wa mbere mukuru azakomeza agufashe kugira ngo umenye aho abandi babyeyi bawe bari ariko ntiwihebe kubera ko ntabwo uri wenyine ntiyakuretse ntiyakubaye kure ukomeze umwizigire kandi umukunde nawe aragukunda
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga mu myaka ya za mirongo icyenda mu rwanda ahadutse abagiraneza bagenda ku mirenge bashaka abana barererwa mu miryango itishoboye bakabasaba ababyeyi bababwira ko bagiye kubohereza i burayi bakarererwayo babasezeranya ko nibakura bazagaruka icyo batababwiraga ni uko abo bana babaga barangije kubonerwa abandi babyeyi abana bagahabwa andi mazina witonze verena yatanze umwana witwa habimana wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda witonze atuye mu karere ka huye akagari ka kimana umudugudu w'ubwiyunge arashaka kumenya amakuru y'umwana we habimana wajyanywe mu bubirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe bajyanwaga n'umufureri hari umufureri wabajyanaga witwaga furere remy yari umuzungu akatubwira rero ko ngo ari imfashanyo abana bagiye kubajyana bakiga bakura bakagaruka wakira imyaka makumyabiri bakagaruka bakatubwira ngo bwari uburyo bwo kubafasha ngo ngo ngo kubera ko twarabakene muri ubwo buryo tuyatubwira tuza kumutegereza rero nawe ahita yigendera ahita yigendera yigira uburundi ubwo rero hari akazungu gahari ubwo niko kazaga akatubwira ngo ngo abana baraho akatuzanira amafoto akatuzanira ibiti ngo bose barabonana ariko n'iyi saha arabazana uwo muzungu uvuga uzana abana ninde yitwa emerida imerida aza mu rwanda hari igihe aza hari igihe kovide itaraba hari igihe yaza aje mbere ya kovide mwarabonanye imerida iyo aje adutumaho akajya mu irango ku bapadiri ku basereviyani bahari noneho agatumaho niyo niyo ariko agirana biranga arajya biranga mu kiriziya hanyuma tukagenda akatubwira ngo nitwandike tutandika ati amabarwanza yajyana akanadufotora akavuga asa n'amafoto mvuga ayo mafoto mfite nayo yanzaniye ngo ayamuhaye noneho tukanamubaza tuti aba yazanye n'umusemuzi tukanamubaza tutese ubundi ugeraho buri mwana ahantu ari akatubwira ngo arahagera tugategereza ntihazagira n'icyo kibayeho ntabwo ko numva umwana wawe uzi amakuru ye ko uwamujyanye umuzi kandi ko agaruka mu rwanda akakubwira amakuru ye ikindi ushaka ni iki icyo ashaka se aheruka kunyohereza amafoto icyo gihe n'ikera hashize nk'imyaka nk'icumi urumva hari igihe mba mvuga ngo wenda ntakigize iki urabona ko ubwo abandi yaba impamvu nshakisha abandi baraje abandi baraje ariko ngewe ntiyahamba ntiyumva n'amakuru yo kwinana kiyabona abandi bana baraje ariko we ntiyaza baraza ariko bakongera bagasubirayo ese bagenda wamuhaye imelda wamuhaye frere de luke wamuhaye nde umwana wawe urumva uko uwo nguwo ari nka twanavuga ko ari we ngo wabatangaga imiryango yindi kuko niwe yuzi abo yagiye aba ari we wabagumanye
ariko se verena uwitonze nk'umubyeyi iyo ubyaye ugafata umwana wawe ugaha undi muntu ngo genda underere uba wumva yuko azamukurerera akazamugusubiza kubera yuko akurusha impuhwe z'ababyeyi uba wumva akurusha urukundo uba wumva ari ukubera icyo agomba kukurerera nyine bwabaye ubuvuzi bw'abantu ubu uretse ko yari umuturere tukavuga ngo ni umuntu abantu bihaye imana bwari ubuvuzi abantu bamaze kujijuka ubu ntabwo mbere abantu twari tujijutse aho twabonaga ari umuturere se twavuga ni umuntu wihaye imana nta kibazo twari tuzi tuzi ko byagenda kure wigeze gushaka kugerageza kuvugana na n'abapadiri b'aho ngaho mu irango kugira ngo ubabaze amakuru y'umwana wawe aho waherereye n'uko ameze kubera ko ntuza ko bavugana cyane na na imeri dadogarafu abapadiri bo mu irango cyane bo bakomanekana n'uwo n'uwo emeri kuko niyo baje niho baturiye hari umupadiri uhari wo mu bugiri hakaba utwandika n'amabarwa ariko nimba yajyana nimba atayajyana
ndumva ufite amakuru ku mwana wawe ariko amakuru atuzuye asa naho acagashe ku buryo bigutera impungenge hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika tuzagerageza kugushakira ducukumbure turebe aho umwana wawe ashobora kuba aherereye n'impamvu udahabwa amakuru nyayo ubwo ngubwo tuzakubwira nitugira icyo tumenya uzakomeze wumve ijwi rya amerika uzahamenyera amakuru menshi
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona hari ababyeyi babaho barabyaye ariko batazi ko ari ababyeyi hari ababyeyi babyara ntibarebe bakarererwa n'imana hari ababyeyi babyara ntibabone uko babwira uwo babyaranye ko umwana akura neza urugero ni ivone umuhoza uri mu karere ka gasabo umurenge wa jabana akagari ka kabuye umudugudu wa kabeza imyaka makumyabiri n'itanu irashize yibarutse kandi se w'umwana ntabizi ndarangiza umuntu witwa gereronze gereronze uwo ni umunyarwanda iryo zina ko numva ridasanzwe n'uwa hehe gereronze ntabwo ari umunyarwanda yari n'abasirikare barindaga impunzi mu nkambi ya katari akomoka mu kihe gihugu muri kongo yaravuye muri kinshasa ahantu bita ngo muri zone ngariyema akaba ariho babaga uwo musirikare uramurangisha ku ijwi rya amerika umushakaho iki avuga ko ngo twagiranye turanabyarana dusanye umwana kandi ntabwo amuzi n'umwana yifuza kuzamubona tukamenya imiryango ye ko umwana ubu ni makumyabiri n'ingahe barahangayitse cyane kuba tutazi abaho cyangwa ntabaho hari umuryango usa umwana yabona wokere yabona nyogokuru yawe yego muri mu nkambi ya katare ni mu wuhe mwaka igihe wari uri kumwe na gereronje muri mirongo icyenda na gatandatu kuko yagiye afite inda y'amezi ane yari azi neza ko utwite igihe yagendaga twarabikekaga
barabara ariko birangira ko bari bafite akazi nyine bagomba kwimuka bakagenda
umuhoza icyo gihe wari ufite imyaka ingahe n'indi imyaka cumi hagati y'icumi na makumyabiri
geronze yari afite irihe garade yari serija majoro
serija majoro geronze agiye yakekaga yuko ushobora kuba utwite hari hari nimero yagusigiye yakubwira ati n'inkenera uzampamagara aha hari aderesi yagusigiye akubwira ati nunyifuza uzanyandikira aha hari akantu yagusigiye n'akamwe ntabwo nzibuka neza ariko yari yaransigira urupapuro ruriho aderese ngo zone ngariyema nyine na nimero y'inzu ntibuka neza ariko icyo nibukaga ni uko yari muri zone ngariyema nyine ahantu yambwiye bajyaga baba icyo gihe yari afite imyaka ingahe ugereranije ari mu myaka makumyabiri n'umunani
ako gapapuro yagusigiye urumva uzakabona kugira ngo urebeho iyo nimero uzayimpe ntabwo nakabona ko twahuye n'ibihe bibi nyine tubibara turirukanka ibintu byose biratakara nta kintu na kimwe tugeze tubasha kurokora ubwo muri mirongo icyenda na gatandatu ugaruka mu rwanda hanyuma wibaruka umwana w'umukobwa yego ameze neza yego ameze neza amaze gukora amubwiye se uwo ari we yego arabizi nawe ahora yifuza kumumenya no kumenya amakuru ye yego hari ahandi wigeze ushakishiriza mbere yo kuza ku ijwi ry'amerika bagiye kuri ambasade ya kongo hashize imyaka myinshi bakambwira ngo ibyo bintu ntabwo byari bufishe ngo ntibabikurikirana ngo kereka umwana akuze akazabyigiramo ubwo rero umwana aho amaze kuba amajeri afite indangamuntu n'inkumi ubwo mugihe nari ntangiye kujya gushakisha uburyo nakongera kubijyamo nibwo yumvise ikiganiro wenda byamureka ngerageza amahirwe mbere ko mwamfasha umuhuza kugira ngo umfashe kugufasha nkeneye byibuze irindi zina rya gereronze ntabwo nzi matirikire ye ariko wambwiye ipeti yari afite nkeneye niba binashoboka kumenya ubwoko yakomokagamo kubera ko hari amoko menshi muri congo ibyo hari icyo ubiziho byamfasha bakundaga kumwita soreye kubera ko yari muremure cyane hanyuma yabarizwaga mu bwoko bw'abantu bitwa abangwandi muri ubwo bwoko bw'iwabo akaba yari afite n'izina bakundaga kumwita mbateme
iri zina rya geronze ryonyine ntiryari rihagije iri rya mbateme ni ryo rikomeye cyane ryatuma umuntu amugeraho ndetse no kumenya ubwoko bwe biroroha kubera ko muri congo hari ubwoko bwinshi amazina atuma ushobora kumenya aho akomoka umuntu akaba yahamenya reka ngushimire ubutwari wagize n'umurava ndetse n'umuhati wagize kuva mu myaka myinshi ishize wifuza kumenya aho yaba aherereye kugira ngo umubwire amakuru meza nawe agomba kuba ategereje kubera ko yagiye akeka ko ushobora kuba utwite tuzagerageza gushakisha tuzajya ikinshasa turebe ko twamenya niba akiriho tuzajya ingarema turebe niba bamwibuka urakoze kuba wizeye ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga murakoze nanjye ndabona cyane
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga cy'uyu munsi ni hano kirangiriye muri benshi mu twandikira mwifuza ko tubafasha gushakisha abanyu uko mutwandikiye niko tubatumikira ariko twirinda kugira uwo duhitisha mbere y'undi kandi urwandiko rwe rwaratugezeho mbere twubahiriza uko mukurikirana kandi mwese tuzabatumikira mukomeze mudufashe muduhe amakuru dufatane urunana dufate mu mugongo ababuze ababo badacika intege bagahora babashaka imana yamana bakababona mu kiganiro agasaro kaburaga ikiganiro cyanyu mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana naho mu cyumweru gitaha nakagaruka